kuva Ijwi ry'Amerika turabasuhuje inshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye eugenia mukankusi amakuru yacu turayahera mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru duhere rero mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika abanyagihugu bo mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi bavuga ko indwara ya malariya ibugarije cyane ibyo biranemezwa n'abaganga batandukanye bavuga ko abantu barenga mirongo icyenda ku ijana bajya kwivuza baba barwaye malariya Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda afite inkuru irambuye yama yabafase rimwe rimwe irabafata nkasa ndabatwara kwa muganga ntasabona uko bigenda ndwaye pasika yose yazi icyo ndwaye mbanza ndwara malariya naragiye kwa muganga baramba imiti abo ni abanyagihugu baba mu bice bitandukanye bigize uburundi babwiye ijwi ry'amerika ko bageramiwe n'indwara ya malariya basaba ko leta y'u Burundi yosubira ikabaronsa imisegetera yo kwikingira imibu itera malariya kuko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icenda aribo baheruka kuronswa iyo misegetera ku rwego rw'igihugu bityo n'abari barayironkejwe ubu yamaze kononekara batanu ubu yarabaruko yama yabafase rimwe rimwe irabafata nkasa ndabatwara kwa muganga ntasabona uko bigenda ndwaye pasika yose yazi icyo ndwaye mbanza ndwara malariya naragiye kwa muganga baramba imiti iyo malariya ni utwo kurya sinajya ubu rero iyo malariya mugabo n'ubu ntirakira sinasubiyeyo kwa muganga none nasubira nayo nari mfise ibyo nsubizanye reka ntawo mfise oya ntawo mfise oya ndaba ngira mbeshe bari baduhaye yeri yahetse Eh, bari bataye imisegetera Eh, mugore twari twayibambye mukozi nari umwe warahetse ni akabambe ndayigwaye irigize gatatu urwaye malariya wumva ko mu ngingo zose utonekara ukashuha ukameneka umutwe oya ntawari bwabimbwiye ingene bayirinda baramvuye gusa reka nta mpanuro bampaye ni ukuri norusaba bampa kantuza bonyengira agasegetera bamwe mu baremesha kiyago bo mu ntara ya mwaro na bujumbura rirare muri komine mutambu babwiye ijwi ry'amerika ko inyigisho zihabwa bene igihugu ku kwikingira malariya zikiri hasi ndetse kandi ko hari n'ibikwiye gukorwa malariya kugira ikirwa burundu leta itangaye inyigisho yoha abajejwe intwaro n'abaremesha kirago nyene inyigisho hama bakazishikiriza abenegihugu abakuru b'imitumba bakadufasha kugenzura ko inyigisho bazikurikiza Eh, hari abo dusanga barayifashe nabi yaragize ariko kunzi gufungura neza nabyo bituma umubiri ukomera cyane ukagira abasoda bakwiye ku buryo navuga koko naho kokurya umubiri ukaba ufise amantikoro cyangwa icyo bita eh, abasoda mu mubiri bakwiye eh, ushobora kwigwanaho benshi rero malariya ibasinzikaza mu buryo bw'uko bafungura nabi bakaba n'ahantu habi ugasanga umubiri wabo rero ntuzise ingomero zo kubasha kwigwanira kuba ibitigiri by'abarwara indwara ya malariya bikiri byinshi biranemezwa na bamwe mu baganga bavuganye n'ijwi ry'amerika bakorera mu mavuriro mato mato yo mu ntara ya kirundo ndetse no mu ntara ya bujumbura bavuga ko barenga mirongo icenda ku ijana baza kwivuza baba barwaye malariya ni benshi vraiment ni benshi presque presque la totalité y'abantu baza kwitura ivuriro baba bafite malariya vraiment ego ahanini niyo ndwara novuga ngo ibyo bwa mbere antuka ngira nk'abakuze mirongo icenda ku ijana abana bobo ni presque bose ngira ni ngira ni na neuf pusi eee yaba baje kwivuza baba bafite malariya abarwara malariya barahari kandi batari bake bamwe bakaba hospitalize abaremesha kiyago kandi babandanya bavuga ko imiryango igeramiwe n'ubukene butewe no kugwara canke kugwaza malariya bigenda bigaruka Eh, umuntu arwara malariya kenshi nk'irikiza imbi ziriho kuko ntashobora gukora ibikorwa by'imuhira mu ndimo ntagenda gukora umwana aza ku ishuri ntashobora kumurondera ifungurwa hari nk'irikiza imbi cyane umuryango ucishyura inyuma cyane Mm, hari ubukene bwinshi kuko n'amahera yo kwivuza urumva hari igihe usanga aza mu bitaro usanga yatanze- yaratanze amahera ajya yo kwiyunguruzayo bamugemurira imiryango myinshi irahagira ubukene cyane umukozi akorera mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu kigo ca leta kijejwe kurwanya malariya akoresheje ubutumwa bwanditse yabwiye ijwi ry'amerika ati mu majambo make ico mbona ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bukora uko bukeye ko bwije buravura abantu bafashwe n'iyo ngwara bakaronka imiti ku buntu abantu bararonswa imisegetera bakongera bakanahimirizwa kuryama mu musegetera urimo umuti wica imibu ikindi hari abisikiriza ryo kuvurira malariya ku mitumba ico bita kirinike mobile ndetse haraba n'igikorwa co gupompa imibu mu mazu ikindi ni uguhimiriza abenegihugu kwikingira bicishijwe mu biganiro bibera ku mitumba ku maradiyo ibicapo n'ibindi yamara baremesha kiyago bakavuga ko haheze igihe kinini inyigisho zidatangwa inyigisho ziheruka kera basha ziheruka inyigisho za malariya ngira ibyo ari byo byose haraheze biranga umwaka mu mwaka uheze w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umwe ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ryarashikirije ko uburundi buri mu bihugu mirongo itatu na bitandatu bya afurika bitashitse ku ihangiro ryo kugabanya malariya kugera ku bice mirongo ine ku ijana malariya uyu munsi ifatwa nk'ikiza mu burundi kuko ari ishize benshi ku musego na cane cane abakenyezi n'abana nk'uko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwabitangaje igihe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya malariya thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ikigo gishinzwe ubushakashatsi n'isesengura kuri politiki za leta mu rwanda ipar kigaragaza ko hagati y'umwaka wa bibiri na makumyabiri na bibiri makumyabiri na rimwe icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyagize ingaruka zikomeye ku bukungu bw'abaturarwanda Eric bagira ubusa atuye inkuru irambuye abakoze ubushakashatsi bavuga ko bibanze cyane ku mibereho y'ingo mu mujyi wa kigali n'indi mijyi itandatu yunganira umurwa mukuru basobanura ko basanze icyorezo cyaragize ingaruka zikomeye mu nzego hafi ya zose z'ubuzima bw'igihugu bwana jean baptiste nsengiyumva umushakashatsi mukuru mu kigo ipari avuga ko mu babasubije hari abumvikanisha ko bataye icyizere cy'ejo hazaza bamwe batubwiraga ko babona bishobora kuba byiza mu gihe kizaza abandi ugasanga basa n'abataye icyizere bavuga bati turabona ntacyo covid izahinduraho kuko bakomeza kubona lockdown bakabona variant zindi za covid zigenda ziza ukabareba muri rusange ukabona basa n'abatagifite icyizere ko hari igihe bizajya mu mutuzo cyangwa se no mu bihe byari bisanzwe yewe hari n'abavuga ko batazi uko ejo hazaba hameze bitewe n'uko kwiheba no gutakaza icyizere uyu mushakashatsi akomeza avuga ko abo icyorezo cya covid cumi n'icyenda bigaragara ko cyarushijeho gushegesha ari abikorera utwabo mu rwego rw'ubucuruzi imijyi ikora ku mipaka aho abaturage bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka yarushijeho kugorwa na cyane ko yagiye ishyirirwaho ingamba zihariye zo kukirinda e, dukora ubushakashatsi twagiye tureba n'uburyo imijyi yagiye yibasirwa bitandukanye n'indi mijyi aho twasanze cyane cyane nk'umujyi wa rusizi n'umujyi wa rubavu mu bijyanye cyane na inkamu amafaranga abantu binjiza mu muryango yaragabanutse cyane kuruta indi mijyi cyangwa n'utundi turere madamu eugenie kayitesi ukuriye ikigo cy'ubushakashatsi n'isesengura kuri gahunda za leta asanga ari ngombwa ko hajyaho gahunda zigera no ku bakora ibibinjiriza mu buryo buciriritse ubushakashatsi bwatweretse ko habayeho ingaruka za covid cyane ku mago muri icyo gihe abantu babuze akazi muri icyo gihe bizinesi zarafunze turavuga rero noneho gahunda za leta zikomeza zigere hasi zirebe ba bantu kuko bagizweho izo ngaruka bakomeze kuko kovide ntirarangira turacyarimo kandi nubwo tari muri lockdown bizinesi nyinshi zagizweho ingaruka mu bihe bitandukanye mu biganiro twabagejejeho ku ngaruka z'iki cyorezo byumvikanaga ko gisa naho ntaho kitageze aha twaganiraga n'umuturage ucururiza mu isoko rya huye mu majyepfo y'u rwanda wese amaso naguha ibibanza birera nta bantu bagihari abantu barahombye nawe urebere nta mukiri urimo no gushyira rero mu mashifuti nabyo byagize ingaruka ku bantu igishoro barahombye ahubwo ni mu dutabare uvuze ibyo bintu hari abo bishobora guhita bitera ubwoba nta bwoba ni igihugu cyose cyangwa n'isi yose nta cyorezo kitagezeho mu bukungu bwarahungabanya ahantu hose nta muntu utabibona nta muntu utabizi no mu burengerazuba naho hashyizweho ingamba zihariye amarira yakunze kumvikana ku babeshejweho n'ubucuruzi uyu ukora ubucuruzi bw'inyama bwambukiranya umupaka wa bukavu yabwiraga ijwi rya amerika ko bwazambye abakongomani bakiza twabagaga nk'inka ijana ijana na makumyabiri zikanarangira ariko ubu makumyabiri ntizijya zishira tubaga nka mirongo ine tukaboreza nka makumyabiri cyangwa cumi n'eshanu tugasigana eshanu kamembe n'izo eshanu ntizishire n'izo makumyabiri twohereje amafaranga ntituyabone mbega twahuye n'igihombo gitewe ubwoba kuri ibi bibazo guverinoma y'u rwanda igatangaza ko bizagenda bikemuka ihereye ku kigega nzahurabukungu yamaze gushyiraho mu cyiciro cya mbere yari yashyizemo miliyoni ijana z'amadolari mu gihe mu cyiciro cya kabiri naho hazaba harimo miliyoni magana abiri mirongo itanu z'amadolari ni ukuvuga asaga miliyari magana abiri mirongo itanu mu mafaranga y'amanyarwanda byatangajwe na bwana eduard ngirente umukuru wa guverinoma ndagira ngo nshimangire ko guverinoma irimo gukora gukora ibishoboka byose kugira ngo ubukungu bw'u rwanda n'ubw'abanyarwanda bwe guhungabana cyane nubwo tuzi ko hari ibibera ku isi tudafiteho kontorore ariko hano imbere mu gihugu dukora ibishoboye kugira ngo abaturage bacu tudahungabana cyane ubushakashatsi bwa ipari bwakozwe ku ngo zisaga ibihumbi bibiri bushingiye cyane ku byiciro by'ubudehe buri wese abarirwamo abagera kuri mirongo inani n'icyenda ku ijana bemeje ko kovidi yabibasiye ibatera ubukene bukabije abaryaga ari uko bagize icyo bakora cyinjiza amafaranga yagabanutse kuri mirongo itandatu ku ijana ni mu gihe abatakaje imirimo bo babarirwa kuri mirongo itanu ku ijana ni ubushakashatsi bateganya gukora mu gihe cy'imyaka itatu icyakora imibare itangwa n'ubutegetsi yo ikomeza kwemeza ko ubukungu bw'u rwanda mu mwaka umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe bwazamutse ku gipimo cy'icumi n'ibice icyenda ku ijana kandi bwitezweho kuzamuka kuri gatandatu ku ijana muri uyu mwaka eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda
tubahaye ikaze mwebwe muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu fm ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco ukorera i kigali mu rwanda ni ikiganiro gihagarariwe na niyigena roje mizero kirisipe ari ku buhanga bw'ibyuma mu kiganiro mugiye kubana nanjye ani sabine umukunzi ndetse na mugenzi wanjye uyisabye christine christine umeze gute amakuru y'iminsi amakuru ni meza nizere ko nawe umeze neza yego meze neza kandi nizere ko n'abakunzi b'ikiganiro ejo rwose bameze neza ndetse tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi se turasa kuba tuganira ku ki uyu munsi turagaruka ku myumvire usanga muri sosiyete aho umugore upfakaye abana be bafatwa nk'abadafite uburere turaza kumva ibitekerezo by'abaturage kuri iyi ngingo turaza kumva n'ubuhamya bw'umwana wakuze arirwa na mama we gusa nyuma y'uko ise yitabye imana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na karindwi si n'ibyo gusa turaza no kumva ibitekerezo byanyu ndetse akarusho mu kiganiro ejo mugiye kujya mukurikirana ikinamico ngiramugire ikubiyemo ubuzima bw'amakimbirane ndetse n'uburyo bwo kuyasohokamo hagati y'abatuye mu nkambi ya rwakayuzo ndetse n'abayituriye mu gace ka cyanzige by'umwihariko rero uyu munsi muraza kuba mukurikirana igice cya mbere cy'iyi kinamico ntimujye kure
akenshi bitewe n'imyumvire muri sosiyete y'uko abagore ari abanyantege nke ndetse hari imirimo imwe n'imwe batagenewe usanga ibi bikomeza bikagira ingaruka kugeza no kuri bwa bushobozi bw'umugore mu gutanga uburere igihe umugabo we yapfuye cyangwa yitabye imana mu by'ukuri usanga muri sosiyete umugore iyo apfakaye abamukikije bahita bumva ko abana bagiye kunanirana bitewe na ya myumvire ko abagore badashobora gushyiraho abana babo igitsure yego ngira ngo rero n'abakunzi bacu baraza kuba badusangiza ibitekerezo byabo kuri iyi ngingo batubwira ese mubona mute ubushobozi bw'umugore mu kurera abana mu gihe umugabo yitabye imana mutwereze rero ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo
ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none twandikire cyangwa uduhamagare kuri zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe iyi nimero wanayidusangaho kuri watsapu bamwe mu babyeyi b'abagabo ndetse n'abagore bari hagati y'imyaka mirongo itatu n'itanu na mirongo itanu bo mu murenge wa bungwe mu karere ka burera ntibavuga rumwe ku myumvire ivuga ko mu gihe umubyeyi w'umugabo yapfuye umugore adaha uburere bukwiriye abana yasigaranye ibindi bikubiye mu bitekerezo abo baturage basangije mugenzi wacu ishimwe honore watembereje mikoro muri iki kiganiro
barahari b'abapfakazi bita ku bana babo bakabarera neza kugeza igihe n'abana babo bazavira mu ngo zabo bakajya gushaka baba abahungu baba n'abakobwa bagashaka ubona urugo rwabo rumeze neza ntacyaruhungabanije umubyeyi w'umumama nawe yabikora bikagenda neza ashobora kumurera akamuha icyo akeneye ariko biragoye kuko niba yabuze umubyeyi we kuko ubushobozi yari afite buragabanywa uvuga ati ubwo mbuze umugabo noneza nidufite abana bashobora kuba baregwa n'abamama abafite ba papa na ba mama ukabona ahubwo aribo bananiranye kurusha hari n'abana ndetse baregwa n'abamama akaba ari nabo bamera neza kurusha abari n'ababyeyi babiri abafite ababyeyi bombi ari ufite umubyeyi umwe ibyo byose ubona n'imyitwarire yabo ari nk'imwe abana nta mirire baba bafite mu rugo kuba batareba se bakavuga bati papa ntawe uhari none mama agiye kuturya muri icyo gihe rugo umugore yatubashye abana n'abana baramusuzugura hari imyaka ubundi umwana ageramo agasa nk'aho arenga imbaraga z'umubyeyi we kumuhana ariko nk'iyo akiri mutoya uramuganiriza ukamuhana ukamugira inama bigakunda nyine birashoboka bitewe n'amikoro aba afite eh, n- n'umutwe w'uko aba atekereza giye nk'ahantu umubyeyi ntabyitayeho ntamukurikiranye umunsi ku munsi kimwe ko nuko niyo yaba ari n'umugabo hari igihe ananirana da ubwo hari igihe unamukubita ahubwo akagenda ntazagaruke niba ubwo ntaba yakunaniye bikabasha kumukosora burya akura agutinya ni nta mama urankumbita ni naha mama bimeze gutya na gutya ariko iyo byatangiye akiri mutoya y- yaba ari umugabo yaba ari umugore kugira ngo uzamugarure biragora ibyo rero birashoboka kuba umugore ya- yaba aho umugabo atari akahaba agakora inshingano zombi nyine umugore iyo asigaye mu bana usanga abana rimwe na rimwe ba- iyo bigiye hejuru basa nk'aho bamutegeka icyo akoze cyose nibo baba bakireba ntabwo rero yavuga ngo ibi n'ibi n'ibi niba abana bahari ngo biz- bazakunda baramuyobora
nk'uko twabibabwiye dufite ubuhamya bw'umwe mu bana warezwe na mama we kuva igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi kugeza ubu reka tubanze twakire christelle atugeze ubutumwa mwatwohereje kuri iyi ngingo ikaze cyane christelle Ah, nibyo rwose kuri iyi ngingo nanjye mfite igitekerezo ariko hagati aho reka mbanze ntumikire abantumye ibitekerezo ibyanjye ndabigarukaho twihuse uko ishaka ferdinand uherereye mu karere ka gasabo mu murenge wa gisozi yagize ati abagifite imyumvire ko umugore wapfakaye atatanga uburere bakwiye kunengwa kuba abana b'umudamu wapfakaye bagira imyitwarire itari myiza ni nk'uko byaba ku bana b'umugabo nawe wapfakaye ahubwo iyo myitwarire mibi yaterwa n'uburyo umubyeyi afata inshingano za kibyeyi n'uburyo bwo gukurikirana abo bana Dusabimana Marie Devote uherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Nyanza yagize ati biterwa n'imyumvire abantu baba bagifite nk'uko n'ubundi kera wasangaga umugore nta jambo yagiraga mu muryango nta n'uburenganzira yabaga afite ndetse akanitirirwa kuba nyirabayazana y'imyitwarire mibi y'abana dukomeza ezekiel hakizimana uherereye mu karere ka nyamasheke yagize ati ikibitera akenshi usanga sosiyete yumva ko urugo rutarimo umugabo abana bisanzura bakarenza bigatuma bitwara uko bashaka kuko baba badatinya nyina ubabyara abana rero bagomba kubaha umubyeyi wabo bakagira imyitwarire myiza reka minire ku butumwa bw'uwera donata uherereye mu karere ka nyarugenge mu murenge wa nyamirambo aho yagize ati imyumvire ko kuba abana barerwa n'umudamu wapfakaye itaba myiza ikwiye gucika kuko hari n'abarerwa n'ababyeyi bombi ariko bakitwara nabi uko bashaka icyakorwa ni ugufasha abantu guhindura imyumvire ku bijyanye n'uko abagore n'abagabo bashobora gutanga uburere bungana ku bana bose bakunze b'ikiganiro mukomeje kudukurikira ibi ni byo bitekerezo mumaze kudusangiza ariko mukomeze mubyohereze ndakomeza kubyakira
Christella urakoze cyane ndetse n'abakomeje kutwandikira ibitekerezo byabo rwose turabashimiye cyane reka ariko nawe tukwibarize mbere yo kukurekura Christella buriya wowe ubona uta ubushobozi bw'umugore mu gutanga uburere ku bana mu gihe umugabo yitabye Imana igitekerezo cyanjye ni uko umubyeyi wapfakaye nawe yatanga uburere bukwiye aha kuba hari abantu bakivuga ko umudamu atatanga uburere bukwiye mu gihe amaze gupfakara ibi nabihuza na bimwe mu bitekerezo twakiye aho bamwe bavuga ko biterwa n'umyumvire abantu bagifite ya kera umudamu adafite ijambo mu muryango nta n'uburenganzira afite mu gufata ibyemezo runaka umudamu arashoboye yatanga uburere buhamye ku bana mu gihe umugabo we yitabye imana christelle arakoze cyane ku gitekerezo cye atugejejeho reka tubibutse ko iki ari ikiganiro ejo muteze amatwi mutegurirwa n'umuryango ejo yufu eko ukorera i kigali mu rwanda turi kuganira ku myumvire ya bamwe aho usanga umugore upfakaye abana be bafatwa nk'abadafite uburere dukomeje n'ikiganiro cyacu mugenzi wacu noel manishimwe yaganiriye na yvonne ingabire umukobwa wo mu kagari ka gahama mu murenge wa kirehe mu ntara y'iburasirazuba wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane papa we yitaba imana mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na karindwi guhera ubwo rero akura nta se afite arerwa na nyina gusa kugeza na n'ubu ingabire rero n- hamwe na mama we bagaragaza uburyo yakuzemo ndetse na zimwe mu nzitizi bagiye bahura nazo aha kandi bakagira n'inama bagira indi miryango reka tubumve turagaruka nyuma
sinavuga ko byari bikomeye cyane buriya wenda nka mama watureze wenyine niwe uzi uburemere bwabyo ariko nakuze numva abandi bana tungana nyine bahamagara papa papa papa umunsi umwe rero nza kubaza mama abandi ko bavuga papa ngiye papa wanjye abahe nibwo nyine babashije kubisobanurira ko yitabye imana n'iki nangira garidiyene ndiga ariko icyuho cy'uko umwana aba atari kumwe na se ntabwo kijya kibura abafamiliye banjye bo ku ru- ku ruhande rwo kwa papa bo tungana bose bize mu mashuri ya pirive muri pirimeri noneho mwahura nko muri vakanse bakuganiriza ibintu cyangwa bakubwira n'ururimi wowe uba utumva nkatangira nkarira nyine nkavuga ati ubu papa wanjye ariho nanjye ubu nakabaye niga nkaha Eh, nigana nabo aho muba mu rugo wigeze ubona icyuho cy'umubyeyi cyane ku buryo hari ibintu byacitse kubera ko mudafite papa nta bibazo byihariye twigeze duhura nabyo ni nk'iby'amafamiye yose yo mu rwanda ahura nabyo kugeza kuri njye ni njye bucura mu ijambo rimwe umubyeyi wanjye niwe ntwari yanjye icyiza ni ugukurikiza inama z'ababyeyi ikindi ntabwo ari byiza ko turarikira ibyo tudafite twaganiriye na Yvonne ariko turi mu rugo ndetse twicaranye n'umubyeyi we mama we eh, reka namwe tubahe ikaze mu kiganirisho mwakoze cyane nitwa kiribaza yere anonsiyata ngewe kugeza ubu ngubu mfite imyaka mirongo itanu n'umunani maze gupfakara ntabwo byoroshye nabasigaranye n'abana bane urugo rwanjye rwabaye urutinywa ndakomera ariko nafashe ingamba umwana ntabwo uzamuhana icyo abona ukora icyo ni cyo cya mbere cyandagiye iyo watangiye kwinjiza abagabo ugatangira gusinda ntabwo uzabwira umwana rero ngo ntukagire gutya kandi abona wowe ubikora wiha ingamba rero muri bwa bukene bwawe byongeye n'imana ubwo rero ndagira ngo mbabwire inama nagira ababyeyi nugira ibyago ugapfakara ugasigara mu rugo wenyine ugasigarana abana uzabanze wowe ubwawe ku giti cyawe wifatira ingamba mbere yo kuzifatira abana ugiye kurera arakoze cyane Yvonne ndetse n'umubyeyi we kutuganiriza ku buzima babayemo nyuma y'uko ise yitabye imana ngira ngo ibi biradusobanura ko rwose kurerwa n'umugore bitavuze imyitwarire mibi cyangwa kunanirana yego kandi rega ntekereza ko imvugo usanga zikoreshwa muri sosiyete zivuga ku bana barerwa n'umugore cyangwa se kuri wa mugore urera abo bana nta mugabo ari izashyizweho n'umuco ariko mu by'ukuri iyi myumvire ikwiriye kuvaho umugore agahabwa nawe icyo cyizere yego ahangaha ni kenshi twumva ngo umwana w'umugore none se kirisiti ubundi wowe ntangero uzi koko z'abana barezwe n'ababyeyi b'abagore kandi bitwaye neza na n'ubu yego barahari inzi b'intangarugero reka dufate n'urugero hari umuhanzi uririmba indirimbo z'igifaransa witwa stromae uyu yabuze se muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane ahangaha yari afite ah, imyaka igera ku icyenda arerwa na mama we ubu ni umuntu rero w'icyamamare uzwi cyane akaba yaranamenyekanye mu ndirimbo nka formidable mugenzi wacu marie claire singizwe inyarukire mu karere ka huye maze aganira na madamu amina nyirantezi ryayo impuguke mu mitekerereze n'imyitwarire ya muntu maze asobanura uko imvugo abana b'umugore igira ingaruka zigera kure ndetse n'icyo umuryango mugari ukwiye gukora mu rwego rwo kwirinda izo ngaruka aha aratangira asobanura imva n'imvano y'iyo myumvire reka tumwumve turagaruka mu kanya umuco werekana ko umugore ari umuntu ukomeye mu rugo ndetse n'umugabo ufite umugore arasohoka yasa neza atako gatoto utemba ni uko ufite umugore mwe rero nk'impuguke mu mitekerereze ndetse n'imyitwarire ya muntu musanga iyi mvugo yo kuvuga ko umugore adatanga uburere ifite izihe ngaruka haba kuri ba bana ba wa mugore haba no kuri wa mugore ubwe muri rusange ni ihohotera rishingiye ku gitsina icyo ni kimwe ikindi cya kabiri ni uko bimugiraho ingaruka mu bijyanye n'imitekerereze kumva ko ibyo uri gukora hari abandi bari ku ruhande bagenda baguha amanota hanyuma rero tugiye ku bana bahura n'ingaruka zikomeye mu muryango mugari ariko aha ntituvuga ntabwo ari abana bose ahubwo ni ba bandi bari muri uwo muryango uhora ubona ko ikigenze nabi ari mama wabo ugifitemo uruhare niba abana uzasanga batisanzuye ku bandi akagerageza no kugenda yitwararitse kugira ngo ataza kugira icyo akora bati ni wa mwana w'umugore umwana ni uw'umuryango rero urumva iyo umwana bamukuye mu muryango mugari bakamushyira ku mugore bakavuga ko ari umwana w'umugore urumva ni ikintu gikomeye kandi umwana afite ubwisanzure haba mu rugo iwabo ndetse no muri sosiyete ikindi cya kabiri ni uko aba bana uko agenda akura agenda yitinya kuko aba yibaza ariko se umuntu warezwe n'umugore njyewe meze nk'abandi ese nagera ku byo abandi bageraho icya mbere aba asanzwe afite icyo kibazo cyo kutagira ababyeyi bombi noneho hakaza no kwitirirwa ko n'uwo afite adashobora kumugeza ku bintu bifatika nk'ibyo abandi bageraho ni ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi mutegurirwa n'umuryango ejo youth eco reka dushimire madamu amina ku nama nziza ati igihe umugore apfakaye abaturanyi baba bakwiriye kumuba hafi si igihe cyo kureba ibyo adashoboye kuko bimugiraho ingaruka bakunzi bacu rero nk'uko twigeze kubibabwira dutangira ikiganiro mugiye kujya mukurikirana ikinamico nkugire ikubiyemo ubuzima bw'amakimbirane ndetse n'uburyo bwo kuyasohokamo hagati y'abatuye mu nkambi ya rwakayuzu ndetse n'abayituriye mu gace ka cyanzige by'umwihariko rero uyu munsi mukaba mugiye gukurikirana igice cya mbere cy'iyi kinamico nk'uko twari twabibabwiye mu gutangira tutabatindiye rero reka tubareke mwiyumvire igice cya mbere ngira nkugire ni ikinamico igamije kwigisha abatuye mu nkambi n'abatuye hanze yazo imibanire myiza kurwanya inzangano zituruka ku mateka y'ibyahise birinda ibihuha bishimangira inzangano ndetse no kubiba amahoro hagati yabo ikinamico ngira nkugire muyitegurirwa na ejo youth eco umuryango w'urubyiruko rwo mu rwanda ugamije kwimakaza umuco w'amahoro biciye mu itangazamakuru iyumvira igice cya mbere cy'ikinamico ngira nkugire
ese karisi ndakumva kudatwara ikote ry'imbeho buri ubwo ugiye kwambuka umupaka ntubura n'imbeho nyinshi si kimwe n'inahangaha iwacu cyanzige Eh, urakoze kunyibutsa murekate umugore ni wowe kabisa ubushize imbeho yarankubise kweri kweri numva uko mbaye ahubwo mpana yakaye naraye nanditsemo ibicuruzwa byose ngomba kurangura nabo ngomba kubishyira nayo ngiyi mama ikayi y'imibare narayinkatse ko utayimpaye uragira ngo mwari maze kumpa ibihano ngiyi hano ku meza varanti eee Eh, gira vuba wihuta udakererwa yego kandi wibuke kwandukura note zose utazagira izubura ese ubu ukuntu zari nyinshi ndazivamo njyenyine kuko afatira ikizindizi niba yashize yakomereje aho yari ageze yarangiye akayibika neza ashwida ngwiyo yari afite mugenzi we wo mu nkambi ya rwakayuze ejo yaramucunze ayisize ku ntebe agiye ku kibaho arayifata arayishwanyaguza ihinduka uducece pe wahora n'iki mama ye ibyo biraba araceceka aha nakora iki se icyo cyane wa Na- na- nakoreka nkomeze nihangane gusa ibi bimaze gukabya cyane pe jya ku ishuri valentine Mm.
murekate ndakumva ndakwinginze nawe nujya ujya mu ishyirahamwe ryanyu ujye wigengesera batazagutwara ubuzima urabizi yaba bamwe muri bene iwacu bo mu nkambi ya mutendere Mhm.
cyangwa bo mu ya rwakayuzu ntibadukunda cyane cyane wowe urumva ahubwo si ubu nibamenya ko udahari ntibazantera
ese wicaye gukora icyo ari ntabwo ujya kwiga nari nakubuze ngo umpe ikaramu y'ibara mama urabizi iyo mfata note nkenera indi karamu yaba iy'ubururu cyangwa iy'umukara ubu se kamwe wambwiraga umusiba ejo ko kenda gushiramo kakonotse nako ndibutse ugomba kumenya ko akabi kimenya aha ukiga kujya ukoresha ikaramu y'ubururu yonyine ibyo by'amabara nzanaho ngiye simbyitayeho ariko si ubwoko na bike urayinyimye mama ubu buzi igiceri utambeshye arewe uretse n'igiceri se urabyizeye ko saa sita nutaha urya cyangwa ujye kubyaka jiliberi kuri butike
ese nzajya nakaje libera ibintu byose none ubu koko niba dukundana akabona ibintu byose ari biduha ntazagira agashaka kungira igikoresho cye hereka mwana wanjye si uko mba nkwimye ibyo unsaba nanjye ntako mpagaze ubu si udufaranga dufata hano mu nkambi ntuzi uko tungana ko natwifashishije dushyingura muri umuna wawe urumva hari icyo naba nsigaranye ku buryo rwose havamo utwo ducogocogo twose unsaba ahaha nyamara kugera mu kigage ntujya uyabura reka ntigire ku ishuri ubwo nyine valentine yihangane ndamufatira note nkoresheje ikaramu y'ubururu gusa uticari ubu byutse unteza aho rwaserera y'amakaramu y'amabara hejuru y'uwo mutindikazi wo muri cyanzige ahaha niko umufatira note nkande Eh? nicyo cyakujyanye mu ishuri igihe nakwiyamiye kongera kuvugana nawe ntabwo wumva valentine akeneye ubufasha bwacu mama ikaye yari afite mbere umwana twigana wo mu nkambi ya rwakayuzo yarayishwanyaguje kandi rwose note tumaze gufata ni nyinshi ntiyazishobora wenyine ntabizi nawe yamushwanyaguza va mu maso ari nako bagenge
ego mubonanye mwinjira nta kibazo valentine Urakoze. bari batubwiye ngo njye narebe ko muradushaka ego nari nabatumye ko mwese kugira ngo tuganire ku kibazo mufitaniye mu gihe amasaha yo kwinjira ataragera none ga prof tube twe muri kuruka nk'abandi bana ariko nta kibazo byararangiye mwari n'ikayi iwacu banguriye indi wenda ikibazo nsigaranye ni umwanya wo gufata note zari zirimo cyane ko twari tugeze kure twiga imibare niba banayikuguriye ibyo biramaze valentine ariko umuco w'amacakubiri n'urwanko sindabishaka mu ishuri ryanje mwakoze kubana natwe njye nari uyisabye christine ndetse na mugenzi wanjye ani sabine umukunzi mizero kirisipe yari ku buhanga bw'ibyuma naho rojeni igena niwe wari uhagarariye iki kiganiro Mwete mwarimo duteze amatwi mu masegonda make turaba tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru mwakoze rero kubana natwe muri ibi biganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi nshimiye na bagenzi banjye bose bagize uruhare haba mu kubitegura no kubibagezaho Dieudonne Cyubahiro niwe washyize hamwe amajwi kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose